di Radio Ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka kisoro muri uganda twumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora kuri interineti mudusanga kuri weshatu radiyo yacu vyewe akadomo com ikaze kuri mwese mu makuru y'aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho leta y'u Rwanda yongeye gukaza ingamba zo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda impamvu ni iyi tumaze kurenga abantu ijana ku munsi bagaragaye ubwandu ejo bari ijana mirongo itanu na batatu ejo bundi bari ijana mirongo ine basaga mu buryo bw'impuguke zikurikirana ibyorezo bamaze kurenga cya gipimo cyo munsi y'abantu batanu ku bantu ibihumbi ijana bafite ubwandu bwa covid bamaze kujya hejuru yaho aho tugana rero niho hari tugomba no kwirinda minisitiri w'ubuzima mu rwanda dr daniel ngamije misiri yatangaje ko ku nshuro ya mbere virusi ya korona yo mu bwoko bwa omicron yagaragaye muri icyo gihugu naho mu mahanga perezida emmanuel macron w'ubufaransa yasubitse uruzinduko yagombaga kugirira muri mali gusura ingabo z'igihugu cye ziri ku rugerero impamvu nanone ni virusi ya korona yo mu bwoko bwa omicron ikomeje kuyogoza ibintu muri icyo gihugu aya makuru n'ayandi ni mu kanya amakuru hirya no hino tuyahere mu misiri aho inzego z'ubuvuzi zatangaje ko muri icyo gihugu ku nshuro ya mbere hagaragayemo virusi ya korona yo mu bwoko bwa omicron abantu batatu mu bagenzi makumyabiri na batandatu bageze ku kibuga cy'indege cy'i Cairo mu murwa mukuru nibo bagaragaweho n'iyo ndwara mu bipimo byakorewe kuri icyo kibuga nyine biratangazwa na minisiteri y'ubuzima muri icyo gihugu itangazo ryabishyize ahagaragara ntiryavuze ibihugu abo bantu baturutsemo gusa masray news igitangazamakuru gikorera aho mu misiri cyo cyavuze ko baje baturuka muri afurika y'epfo minisiteri y'ubuzima y'aho mu misiri yavuze ko babiri mu bagaragaweho n'iyo virusi nta bimenyetso bagaragazaga mu gihe uwa gatatu yaje afite ibimenyetso byoroheje bose uko ari batatu bari mu kato mu ivuriro ry'i Cairo inzego z'ubutegetsi zatangaje ko mu masaha makumyabiri n'ane ashize muri icyo gihugu hamaze kugaragara abantu magana cyenda banduye muri bo makumyabiri na bane bakaba bamaze kwitaba imana ibiro by'umukuru w'igihugu mu bufaransa byatangaje ko perezida emmanuel macron yasubitse uruzinduko yagombaga kugirira muri mali kuri uyu wa mbere kubera ikwirakwira rya virusi ya korona yo mu bwoko bwa micron ikomeje kurandagatana muri icyo gihugu perezida macron yagombaga gusura ingabo z'ubufaransa ziri ku rugerero muri mali itangazo risubika urugendo rwe ryavuze ko icyo cyemezo cyafashwe mu rwego rwo guhuza ingamba zo kwirinda iyo ndwara zashyizweho imbere mu bufaransa na gahunda y'umukuru w'igihugu ku rwego mpuzamahanga minisitiri w'intebe w'ubufaransa jean castex nawe yahagaritse uruzinduko yagombaga kugirira muri Jordania mu mpera z'uyu mwaka kugeza mu ntangiriro z'utaha nawe yagombaga gusura ingabo z'ubufaransa ziri ku rugerero muri icyo gihugu ejo kuwa gatanu yongeye guhamagarira abaturage kwikingiza covid cumi n'icyenda avuga ko hari ahantu hamwe na hamwe abantu bazajya bagomba kwerekana ibyangombwa ko bakingiwe kugira ngo bashobore kuhinjira ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri weshatu radiyo yacu viwe akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobaz viwe radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu biyaga bigari turahera mu rwanda aho leta yongeye gukaza ingamba zo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya minisitiri w'intebe mu rwanda nyine minisiteri y'ubuzima yatangaje ko impamvu yatumye hafatwa izo ngamba nshya ari umubare w'abandura icyorezo cya covid cumi n'icyenda ukomeje kuzamuka umunsi ku wundi eric bagira ubusa yabikurikiranye ibigaragara bishya muri izi ngamba zaraye zifashwe na guverinoma y'u rwanda mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda ku isonga amasaha yo kugera mu rugo yahindutse hari hashize igihe ibikorwa bihagarara saa tanu z'ijoro mu gihugu hose abantu bagategekwa kugera mu ngo saa sita z'ijoro mu ngamba nshya ibikorwa birajya bihagarara saa tatu z'ijoro kandi ingendo zihagarare saa yine zongere gusubukurwa saa kumi zo mu rukerera minisiteri y'ubuzima ivuga ko izi ngamba zafashwe mu buryo bwihuse bishingiye ku bwiyongere bw'abandura iki cyorezo minisitiri daniel ngamije yabisobanuye ku bitangazamakuru by'igihugu imibare dufite kuva iyi minsi n'ishize iyo urebye ku munsi abakurikiranira hafi mwagiye mubibona tumaze kurenga abantu ijana ku munsi bagaragayeho ubwandu ejo bari ijana na mirongo itanu na batatu ejo bundi bari ijana na mirongo ine basaga iyo ubibaze nk'impuguke mu buryo bw'impuguke zikurikirana ibyorezo twamaze kurenga cya gipimo cy'umunsi y'abantu batanu ku bantu ibihumbi ijana bafite ubwandu bwa covid tumaze kujya hejuru yaho aho tugana rero niho habi tugomba no kwirinda minisitiri w'ubuzima yashimangiye ko ubwiyongere bw'ubwandu bwa covid cumi n'icyenda buri guterwa na virusi yihinduranije yiswe omicron kugeza ubu yagaragaye ku butaka bw'u rwanda omicron ifite ikiranga gikomeye irandura cyane kandi umuntu ari kubibona kuko mu minsi mike y'ibyumweru bitatu uri kumva ahantu henshi muri iki gihugu cyane cyane mu mujyi wa kigali umuntu ari kubibona mu matsinda atandukanye mu bigo bitandukanye mu nzego zitandukanye z'abikorera n'abatikorera uri kumva mu ngo uri kumva ngo kwa kanaka hari umuntu urwaye ingamba zose zafashwe ziri kuganisha aho hantu kafyu cyangwa se kugabanya amasaha y'ingendo zemewe no kugira ngo abantu batahe kare
ngamba nshya kandi ku bagenzi bose binjiye mu gihugu bagomba guhita bashyirwa mu kato k'iminsi itatu mu mahoteli yabugenewe bakishyurira ikiguzi cyabyo abo bose bagomba gupimwa covid cumi n'icyenda inshuro eshatu ku kizamini cya pcr test bakigera mu gihugu kuri iki kizamini leta yatangaje ko umunyarwanda azajya yishyurirwa amafaranga ibihumbi cumi na birindwi nawe akishyurira hasigaye ibihumbi mirongo itatu mu zindi ngamba utubari n'inzu z'uburiro ntibigomba kurenza mirongo itanu ku ijana by'ubushobozi bwabo zemerewe kwakira aha ariko guverinoma yashyizeho umwihariko yategetse ko mu mujyi wa kigali no mu yindi mijyi yunganira umurwa mukuru abazajya bagana utubari n'inzu z'uburiro bagomba kugaragaza ko bikingije mu buryo bwuzuye bivuze ko bagombye kuba barafashe byibura inkingo ebyiri kuri bwana jean marie vianney gatabazi utegeka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu akavuga ko ntawe uzitwaza ko yabuze urukingo bitewe na gahunda ya leta yo gukingira abenegihugu ubwo rero twibwira ko uyu munsi mu mujyi wa kigali umuntu ufite imyaka cumi n'umunani kuzamura yahawe urukingo rwateganyijwe nta rwitwazo rundi yagira kuvuga ngo nabuze uko nkingira icyo binavuga rero ni ikihe muri resitora abantu baje kurya kimwe no mu rugo abantu baje gusangira no gusabana ushobora kuva mu rugo uba utarakingiwe ukaza mu bukwe gusabana n'abana ubwo wowe utarakingije uzanye uburwayi buzaniye abikingije ntabwo ari kuvuga ngo ni igihano iyo ushobora kwanduza abandi leta ikikora ni ugukumira ko wakwanduza abandi ku bafite ubucuruzi bw'utubari n'inzu z'uburiro bagasanga bizabatera igihombo ni igihombo kuko niba twakiraga abantu kugeza saa tanu none ngubu bikaba bimanutse bikaba bigeze saa tatu ni igihombo kamena kuko abantu umubare w'abantu twakiraga ubu uhise ugabanuka n'amafaranga twinjizaga aragabanutse ni igihombo rwose izi ngamba iyi ndwara ntabwo si leta yayizanye nta nubwo ari natwe abaturage twayizanye tugomba gukurikiza ingamba leta iba yashyizeho kuko ingamba zaziriho nizo kuturinda twebwe abaturage abavuganye n'ijwi rya amerika bagasaba ko leta yashyiraho uburyo bworoshye bwo kugenzura ko bikingije kuko bemeza ko ibyangombwa babahaye byatakaye kugeza uyu munsi abantu bamwe na bamwe kubwira umuntu ngo zana utwereke aho wikingirije abantu bamwe ntibakibifite twasabaga rero bibaye bishoboka yuko abantu bipimishije bakongera wenda bagahabwa za mesegi bashobora kuza bakerekana cyangwa bakavuga bati santire do sante iyi n'iyi iri mu murenge uyu n'uyu abaturage badafite za kode bakingirijwe bagende bazihafate kugira ngo bajye babasha kuzerekana aho bazaba bagiye hari hose haba mu bukwe haba mu biriyo haba mu tubari mu bintu nk'ibyo byose ibitaramo by'umuziki kubyina na za konseri n'ibindi bitaramo by'imyidagaduro bibera ahandi hantu hose nabyo byabaye bihagaritswe mu gihe kitazwi n'ingamba zizatangira kubahirizwa guhera ku itariki ya makumyabiri z'uku kwezi kandi zishobora kongera gusubirwamo bishingiye ku muvuduko icyorezo cyaba kiriho imibare ya minisiteri y'ubuzima mu rwanda iragaragaza ko abasaga miliyoni zirindwi bafashe doze ya mbere y'urukingo mu gihe abandi basaga miliyoni enye nabo bafashe doze zombi z'urukingo eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze rike bagira ubusa turacyari mu rwanda bamwe mu baturage b'umurenge wa bugarama mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba baraye bahawe ibyangombwa by'ubutaka bwabo bari batunze ariko bwitirirwa leta minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda jean marie vianney gatabazi niwe wari uhagarariye icyo gikorwa cyakuye bamwe mu baturage mu gihirahiro bari bamazemo hafi imyaka icumi umunyamakuru w'ijwi rya amerika temistokle mutijima nawe yari mu bugarama uyu munsi ntabwo twaje tuje kubabwira ngo tuzajya gukora ubuvugizi ntabwo twaje kubabwira ngo tuzajya gutanga raporo uyu munsi naje hano uwo ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwana gatabazi jean marie vianney ubwo yamenyeshaga aba baturage umwanzuro wafashwe kuri ubu butaka butavugwagaho rumwe n'ibindi byose muhawe uburenganzira bwo kwandikwaho imitungo yanyu
kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ubutaka butangira kubarurwa no kwandikwa ku babutunze ababo ntibari bakabonye icyemeza ko ubwo batuyeho ari ubwabo ni mu gihe barimo n'ababumaranye imyaka isaga mirongo itanu nabo bavuga ko baburazwe n'abo bakomokaho ni ikibazo kandi ijwi rya amerika yagiye igarukaho mu nkuru yagiye itambutsa kugeza no mu kwezi gushize kwa cumi na kumwe kuri ubu batangiye kubarurwaho iyi mitungo itimukanwa bamwe uyu munsi barawufata nk'udasanzwe mu mateka y'ubuzima bwabo njyewe nari ndi hano mu bugarama ari muri minagiri tugategereza uwo minagiri ntitumubone twabivuga mu nama zabaye twasaba ibyangombwa tugakeka ko wenda abo tubibwira kubera imirimo myinshi bakora mu biro batajya babibwira umukuru w'igihugu hari igihe umwana yigeze ambaza arambwira atari ko uwo minagiri ntabwo umukuru w'igihugu amuyobora ku buryo yaduha ibyangombwa ko nta kintu kijya kimunanira imana ishimwe rero kuri iyi tariki y'uyu munsi bana muyandike mugende mujye kubwira abana banyu ngo ibyangombwa mu bugarama ubu muri guhinga aha twabibonye kuri iyi tariki ni cumi na karindwi iki kibazo cyarebaga imiryango isaga ibihumbi bine abo bavuga ko ari kenshi bagiye bakigeza ku bategetsi bakuru b'inzego kuva ku za gisivile kugeza ku za gisirikare ariko ntikibonerwe igisubizo bakemeza ko hari byinshi mu bikorwa by'iterambere batageragaho kuko babagaho nk'abari mu ntizo twaryamaga ugakanguka uzi ko uryamye muri minaga reba uko tungana uku imyaka mirongo udashobora kugira uburenganzira ku butaka cyangwa se inzu irimo ngo uvuge ngo ni iyawe ahubwo ugakanguka uzi ko uryamye muri minaga ikindi hari n'ubwo ndetse umuntu yajyaga gushyiramo ifumbire y'imborera ariko ukavuga uti noneho nishyiramo imborera birashoboka yuko hazahabwa undi izo zari imbogamizi rero zikomeye cyane ariko zirakemutse ku ikubitiro abaturage batatu nibo bashyikirijwe ibyangombwa by'ubutaka nk'ikimenyetso ko byatangiye gukorwa inzego z'ubutegetsi zikizeza ko hari itsinda ryihariye ryashyizweho rishinzwe gutanga ibyo byangombwa kugeza abarebwa n'icyo cyemezo bagezweho bose minisitiri gatabazi jean marie vianney agasaba abo baturage kurushaho kubyaza umusaruro ubwo butaka bazabaha icyangombwa cy'imyaka mirongo icyenda n'icyenda ubwo mirongo icyenda n'icyenda ariko ntabwo aba ari kuvuga ngo nigera bazabikwaka mirongo icyenda n'icyenda nigera umwana wawe uzaba uhari bazamuha ikindi cyangombwa cy'imyaka mirongo icyenda n'icyenda niba rero muhawe ibyangombwa tatangiye kumva ejo bundi mwatangiye kugurisha muragurisha se mwambuke ruwa mwambuke rubyiro mugomba kubutunga neza mukabubyaza umusaruro kuko ntabwo mwabuhaye kugira ngo mujye gutangira kubugurisha
igice kijya kwegera hafi kimwe cya kabiri cy'ubuso bwose bw'umurenge wa bugarama cyari kigizwe n'ubu butaka bwitirirwaga minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi nyamara butunzwe n'abaturage ku midugudu mirongo itatu n'irindwi igize uyu murenge wose igera kuri cumi n'itandatu yari kuri ubwo butaka ibyo abayituye babonaga nk'akarengane kuba batandikwaho uwo mutungo ufatwa nk'uw'ibanze kuri buri munyarwanda ibibazo nk'ibi bishingiye ku burenganzira ku butaka si umwihariko w'aha mu bugarama ho muri rusizi ahubwo byakunze kugaragara no mu bindi bice by'igihugu cyane cyane mu burasirazuba ahahoze hazwi nko mu mutara ibi bikiyongeraho abagituye muri bimwe mu birwa na n'ubu bikibarwa nk'umutungo bwite wa leta kandi ari ubutaka butunzwe n'abaturage temistokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temistokle tuve mu rwanda tunyarukire hakurya muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho bamwe mu mpunzi z'abarundi bakora ubuhinzi mu nkambi ya mulongwe bahangayikishijwe n'ubujura bw'abantu basarura imyaka yabo rwihishwa inkambi ya mulongwe iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo yaduteguriye inkuru irambuye aba barundi bahinga itomate amashu ndetse n'umuceri mu ishyamba riri kaseke bahawe n'umwami wa grupema y'abatombwe basobanura yuko batewe ubwoba n'uko imyaka yabo bahinze ikomeje kwibwa kandi yarigeze igihe cyo gusarurwa kaje kujya yohani n'umwe muri abo barimyi bo muri iyi nkambi afite umurima ahitwa kaseke jewe nari umwe mu barimyi barima itomati nari narimye itomati zanje ikare zine ni ukuvuga ngo imetero mirongo itanu ku mirongo itanu aho hantu hari hankosomye umutahe w'ibihumbi amajana atandatu ariko kugera ubu nari nzi ko ngiye gusoroma nsanga bazirayemwo bazisoromye zose atana rumwe bansigiye izihiye zose bajanye ni ukuvuga ngo ubu ndimwo nditega ingene nzosigura mu bantu bari bampaye ubudeni ngenda nkopesha imiti ifumbere ni ukuvuga ngo ubu iryo deni ndimwo ni deni rinteye ubwoba ndimwo ndibaza ingene nzogishura twosaba ko leta ya kongo yatwakiriye nahasere bokwicara hamwe bakaraba icokorwa kugira ngo umutekano wacu wubahirizwe n'ibyacu na cyane cyane ko na cyane cyane ko tubona yuko aha kuhakorera bigoye ko twahora tujya ari uko turimye ni inkora imbere jean nawe asanzwe ahinga muri ayo masamba ari kaseke ahinga igihingwa cy'itomati avuga yuko ubuhinzi bwabo bwari busanzwe bubatunze mu gihe ishiramwe rya pamu ryatindaga kubaheza amafaranga yo kugura ibifungurwa Eh, cyane cyane turagerageza kuraba ko nitwe kuyungunganya kugira ngo ntitwibe kugira ngo dutunge imiryango eh, musanzwe muzi neza yuko twebwe ngaha muri sitira murungu dushobora guhembwa no dushobora kuronka kajya karasiyo eh, kategekanijwe ku murefije dushobora kukaronka rimwe mu mezi ane canke atanu bikagenda nk'uko tutasumye eh tuca turumvira yuko twoshobora kwiyungunganya kugira ngo turabe kuno twotunga ya miryango dusanzwe dutunze mu kurima dusohoye amaboko nene aba bantu tubanye eh, turagira ngo turasohoye amaboko bo bagaca bagenda bagasoroma ugaca usangana ibibazo usibye kuba imirima y'izi mpunzi iri gusarurwa n'abantu bataramenyekana izi mpunzi kandi zihinga kaseke mu ishyamba rya mwami zivuga yuko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abantu bitwaje ibigwanisho bagiye bazinyaga ibintu birimo amafaranga n'ibikoresho by'ubuhinzi bari mu mirima twariko dusoma ibijumbu n'abakozi isaha zitandatu z'umurango twagiye kubona umuntu aje yitwaje ikigwanisho adushikiriye aratwicaza atubwira ati muze amafaranga mufise ngaho nyuma yaho badutwaye ihene ihene barayiriye kabisa bamaze kuyirya bigaragara ko umutekano atari mwiza kandi abandi benshi bambaye amatelefone abandi amabotine abandi batwaye imipanga ndetse nyuma yaho baduhaye amasaha ko tugomba kuza dutaha isaha umunani mwomenya yuko usibye imirima y'izi mpunzi iri gusahurwa hari n'inka nazo z'izi mpunzi zo muri iyi nkambi ya murongwe zasahuwe n'abantu bitwaje ibigwanisho verase ngabo ku bwaragiye ijwi rya amerika ovira mutarakivuye epfo
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu rwanda mu kwezi gushize ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere rgb cyasohoye icyegeranyo kigaragaza ibyavuye mu bushakashatsi ku itangazamakuru ryo mu gihugu icyo cyegeranyo bita rwanda media barometer kivuga ko itangazamakuru mu rwanda ryateye imbere ku rugero rwa mirongo inani n'ibice bitandatu ku ijana ugereranyije n'uko ryari rimeze mu myaka umunani ishize ubwo iki gipimo cyerekanaga ko riri ku rugero rwa mirongo itandatu n'ibice birindwi ku ijana ibi ni byo tuganiraho na scovia mutesi umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru mama rwa gasabo gikorera kuri murandasi bwana muganwa gonzaga umunyamakuru w'inararibonye akaba n'umusesenguzi mu by'itangazamakuru na bwana bosco rushinga bigwi umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere mu rwanda rgb ari nawe utangira avuga uko ubu bushakashatsi bwakozwe urakoze ubu bushakashatsi nk'uko wari utangiye ubivuga bushingira ku nkingi eshanu izo nkingi zikaba zigerageza gushingira ku nkingi cyane cyane za unesco iya mbere ikaba ari inkingi ireba amategeko legal and policy framework iya kabiri ikaba ireba media plurality and diversity ese ku isoko ry'itangazamakuru hari ibitangazamakuru bitandukanye bitanga ibitekerezo bitandukanye iya gatatu ikaba yerekana ipima uruhare rw'itangazamakuru mu gushimangira imiyoborere myiza na demokarasi ariyo media as platform for strengthening governance and democracy iya kane ikaba ipima iterambere ry'itangazamakuru n'ubushobozi bwaryo media development and professional capacity inkingi ya gatanu ikaba ipima uko amakuru aboneka access to information muri izo nkingi rero iya mbere ya legal policy framework ababajijwe bagaragaje ko mu bijyanye n'amategeko biri kuri mirongo icyenda na rimwe ku ijana ku bijyanye na media plurality ubwinshi bw'ibitangazamakuru n'ibitekerezo mirongo inani na karindwi n'ibice bitatu ku ijana ku bijyanye n'uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere imiyoborere myiza na demokarasi mirongo inani na gatanu ku ijana inkingi iri hasi ya zose ni ubushobozi n'iterambere ry'itangazamakuru development and professional capacity iri kuri mirongo itandatu na kabiri n'ibice bine ku ijana naho inkingi yo kubona amakuru iri kuri mirongo irindwi na karindwi n'ibice umunani ariko izo nkingi zose zifite izindi nkingi ntoya zishamikiyeho wenda twagenda tugarukaho mu kiganiro murakoze iyo niyo shusho rusange barometa nk'uko wari wabivuze muri rusange ikaba iri kuri mirongo inani na gatandatu kugira ngo ibyo mwari mwabigarutseho murakoze tugarukiye kuri ayo manota mu kanya ndajya kwa muganwa na mutesi ariko mubigenza mute kugira ngo mugere kuri ayo manota mushingira ku ki aya manota habazwa abantu batandukanye Eh, harimo abari mu mwuga w'itangazamakuru abanyamakuru nyina Eh, barimo eh, amashyirahamwe akora mu by'itangazamakuru ariko hakabamo n'abaturage Eh, kuri iyi nshuro eh, harajijwe eh, abaturage magana atandatu mirongo itanu na babiri habazwa abanyamakuru ijana na mirongo itanu n'icyenda ariko muri abo twabariyemo na- na- na- n'abakora mu mashyirahamwe eh, y'ibitangazamakuru ubwo ni ukuvuga nka za pakisipesi hakaba nanone amakuru aturuka mu nyandiko kuko nk'iyo ureba n'ibijyanye n'amategeko uravuga ati ese hari amategeko a- a- a- ye- ash- ashoboza ubwisanzure bw'itangazamakuru Eh, wajya- hakaba n'izindi nyandiko eh, zisomwa zigahuzwa ni- ni- n'ibyo ababajijwe batangaza So, iyo ni ya approach ikoreshwa yakoreshejwe so abo bantu barajijwe za questionnaire ariko baricara abantu bakaganira mu byo bita focus discussion group eh, kugira ngo amakuru ahuzwe noneho akaba ari ahurizwa hamwe eh, akagaragaza ibipimo bwana muganwa gonzaga wowe umaze igihe kinini mu itangazamakuru ryo mu rwanda wumvise ibyo bosco rushingabigwi avuze ku buryo buno bushakashatsi bukorwa urumva ariya manota yerekana by'ukuri amashirakinyoma uko itangazamakuru rihagaze mu rwanda
murakoze cyane Eh, njyewe ntabwo nahita mvuga yuko amanota atari yo kubera ko nta bushakashatsi nakoze ubundi ubushakashatsi bu- kugira ngo buvugururwe bukorwa n'ubundi bushakashatsi ntabwo nakoze ariko ah, amanota yaratangaje ikintu cya mbere ni byiza yuko eh, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rukora ubu- ubushakashatsi muri development kubera ko twe wakora umwuga udushusho aho tugeze n'aho tu- n'aho n'aho twifuza kugera aho kuvuga yuko itangazamakuru rigeze kuri mirongo inani ku ijana mu iterambere abenshi byaradutunguye nubwo atari ubwa mbere ni- n'ibishaka- ni- n'ibyakozwe mbere hari icyo bigaragaza ariko urebye ibibazo bihari abanyamakuru bahura nabyo umunsi ku wundi amakuru dutanga eh, ukugera ku makuru akenshi im- im- imikorere umunsi ku wundi ntabwo tutera yuko twagejeje kuri mirongo ine ku ijana ariko ntabwo wavuga urubiga abaturage cyangwa abanyamakuru bakwiye bakora ubushakashatsi yavuze inkingi zitandukanye hari inkingi ya mbere yo y'amategeko kuko amategeko ugereranyije n'imyaka yashize amategeko na politiki itangazamakuru mu nyandiko bimeze neza N'aha- naho hakiri ibibazo hari uburyo bw'ibiganiro eh, cyangwa no- no muri iyi minsi hari urubanza hari imanza ziri mu rukiko rw'ikirenga aho umunyamakuru yareze amwe mategeko abona yuko abangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru n'umwuga w'itangazamakuru Na- ntabwo navuga cyane yuko eh, hari ikibazo ku mategeko tugakora n'ubu igihe akenshi igihe tubonye itegeko ritubangamiye igihe tugahita tangira twumva akenshi barabyitabira hari uburyo ariko ahandi aho bagiye bagaragaza cyane cyane kugera ku makuru eh, ku rwego rw'itangazamakuru ura- izindi nkingi zose cyane cyane eh, kuri pororate itangazamakuru kuba- kuba ari byinshi ni koko itangazamakuru mu rwanda ni byinshi kugira ngo bijyane no kuri magana abiri amaradiyo ni menshi amateleviziyo ni menshi eh, ibyandika kuri murandasi byo ni byinshi cyane na social media yabaye uburyo bw'itangazamakuru ariko ugiye kureba usesenguye neza ukareba amakuru acaho ntabwo atandukanye cyane igitangazamakuru kimwe kuva ku kindi kujya ku kindi akenshi ibitangazamakuru bis- bisubiramo ibyo inzego za leta zavuze ibyabaye uyu munsi ibyo igihugu cyagezeho eh, ibyo abaturage bishimiye ariko kuba- kubabwira kugira ngo babafashe kubakemura ibibazo bireba abaturage cyane umunsi ku wundi cyangwa ubone amakuru areba itangazamakuru ricukumbuye usanga bikiri hasi cyane So, ashobora kuba afite iyo pororarite mu mubare w'ibinyamakuru byinshi ariko turarete mu bitekerezo bisohoka mu itangazamakuru haracyarimo imbogamizi haracyarimo ikibazo cyane cyane yuko ibitekerezo bitandukanye cyane cyane muri politiki bitandukanye n'ibihari bisanzwe bivugwa mu gihugu ni bikeya cyane cyane cyane itangazamakuru dukorera mu gihugu ikindi kugera ku makuru nubwo hari itegeko ryiza hari aho abanyamakuru barikoresha ariko hari amakuru cyane cyane ajyanye n'itangazamakuru gikumbuye abanyamakuru batageraho bimwe biterwa n'imiterere y'itangazamakuru yaba ubushobozi byaba mirongo rigenderaho ariko n'abashinzwe gutanga amakuru akenshi mu myanya barahari yaba ubuvugizi bwa leta yaba ubuvugizi bw'ibigo bitandukanye yaba ubuvugizi bw'abikorera ariko akenshi batanga amakuru ayo bifuza gutanga kuruta ayo babumva yuko cyane cyane nk'abantu bakora ibiganiro ku maradiyo no muri mateleviziyo kubona umutumirwa hamagara umuyobozi runaka tubwire muri studio niba usobanura ibyo ukora biragora cyane biragora cyane hari abitabira ariko ntabwo biragera ku rwego rushimishije so dushobora kuba tubona imibare igaragaza mirongo irindwi na karindwi kugera ku makuru yo ku bwanjye umunsi ku wundi ndumva tutaragira n'ubu itegeko rihari kandi ari ryiza na politiki ari nziza umunsi ku wundi ntabwo turagera ku ngingo madame scovia mutesi wowe uri umunyamakuru ukorera mu rwanda kubera iki muganwa gonzaga arimo kuvuga ko aya manota ari agakabyo
urakoze cyane jeffre yango ntabwo ndi butandukane cyane na na bwana muganwa ku kijyanye no kuvuga ngo amanota ni make cyangwa menshi tutafite gukora ubushakashatsi igihe amanota ashobora kuba menshi bitewe na sampo yafashwe abahisemo ngo baze kubazwa ibyo byiciro rero iyo bimaze kurebwa neza umuntu ashobora kureba amanota niyo yarabaye make cyangwa menshi nimba kuri iki kijyanye na mediya firidomu turi ku mirongo cyenda na gatatu n'ibice birindwi aha wakwibaza ngo sampo zari izihe niba sampo zari muri mu kigo cy'itangazamakuru cy'u rwanda rba aya manota niyo ariko habaye haraje n'abatari muri arabiye ubwisanzure twavuga ngo bubaye hejuru ariko uburyo bafashemo sampo nibwo bwerekana ubundi amanota ajya amanota nta nubwo nyafiteho ikibazo ku bijyanye no kunguka n'ubwinshi bw'amanota ariko mu by'ukuri ibihari ni ibihe icya mbere gihari kuvuga ngo itangazamakuru mu rwanda ryisanzuye kuri mirongo icyenda na gatatu n'ibice birindwi uza kureba ku kindi gika kivuga porofiti cyangwa inyungu ibitangazamakuru bibona ingana na makumyabiri na rimwe n'ibice bitatu ku ijana ubwo ni ukuvuga ngo ibitangazamakuru mu rwanda byunguka kuri icyo kigero tugereranyije n'ijana ibi babara harimo n'igitangazamakuru cya leta arabiye noneho ukibaza uyu munyamakuru udafite amafaranga amutunga w'ubwo ngo atunge n'ikigo cye n'umuryango yasize mu rugo aje ku kazi kwisanzura ko gufite harazamo ibintu bibiri bishobora gutuma atisanzura bishobora no kuba byarazamuye imibare umuntu akavuga ko yisanzuye atisanzuye ikigo ni urugero gicuruza itumanaho mu rwanda abantu barareba nta interineti bafite abantu barareba netiwaka zarabuze ariko nta kinyamakuru gishobora gutinyuka kukivugaho cyangwa umunyamakuru kuko nicyo kiri mu bimwe mu bitunze ibi bitangazamakuru ubwo bwisanzure turi buvuge bufasha rubanda buheye kandi nibura ugufashe ari iki kigo kirimo kurenganya abaturage kikurekuye wagwa burundu ni makumyabiri na rimwe ku ijana mu gihugu ukabura ngira ngo aho turi mu mibare iri aho yumvikana igaragara wagaruka ukaza kureba ku bijyanye n'ubushobozi bw'amategeko yacu dufite dufite amategeko atagira ibihano niba umuntu umunyamakuru agirwa inama hari abamuhamagara bakamubaza ukibaza ukuntu urwego rw'umuvunyi rushobora gutinyuka gutumaho minisita w'ikigo runaka gikomeye cyangwa n'abakomeye ubwo twese tuzi ko hari igihe usanga umuntu muri minisiteri bitewe n'ibyo acunze afite imbaraga runaka kuko wenda igihugu cyamuragije minisiteri navuga ngo ifite ubuzima bukomeye bw'abaturage uyu muntu gutinyuka k'umuvunyi yamutinyuka ubwe niyo amutinyutse aramubaza ariko si iyo amubaza akamubwira ati sinari mfite umwanya umunyamakuru aba abonye aha ndasubira ku itegeko ryo kubona amakuru itegeko ritagira igihano ritagira amande ritagira ni ibintu biri aho wanareba kwibaza uti nzaregera urukiko bitwara igihe kingana iki bizantwara igihe kingana iki ubwo nari nsubiye ku kijyanye no kubona amakuru inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika reka nshimire na bagenzi banjye bamfashije kuyategura jedone icyubahiro niwe wegeranije amajwi kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese